Waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa ajaja fudhachuu akka dhaabe ibsa baaseen beeksisee jira. Kan hojii waraanichaa hoogganuuf taliigu ajaja waraanaa olaanaa waboo hundeessuusaas ibsuma torban tokko dura baaseen beeksisee jira waraanichi. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaalmarroo jedhamuun beekaman kumsaa dirribaa waboon murtii kanarra ga'uunsaa haala biyyattii keessa jirurraa kan ka'e hoogganaa baa'oo finfinnee jiruuf waboo gidduutti walquunnamtiin hojii dhabamuurraa kan ka'e akka ta'e dubbatan ibsa kanarratti dubbiimaan abaa'oo botoleeraa adabaas finfinneerraa deebii kennanii jiru lameenuu gabaasaa keenya naayiroobii jiru galmoo daawwittuu dubbise kaamaqaa jaalmarroo jedhamuun beekaman ajajaan waboo zoonii lixaa kumsaa dirribaa labsa gama isaaniitii ba'e ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin jalqabna.
ibsa kana hiyyeka baase waraanaa bilisummaa oromoo zooniilee oromiyaa hunda keessa jiranitu marii taasisee baasee ibsitti kanuma waraana bilisummaa oromoo oromiyaa keessa jiran hundaati. Ibsa kana baasuu fi baay'ee yeroo itti fudhannee marii guddaa kan gaggeessinee wanni kun ta'uu qabamoo ta'uu hin qabu ka'e irratti iyyuu yaada guddoo walii laannee qabsoon bilisummaa oromoo sadarkaa amma ga'e kana keessatti hoogganoonni isaa akkaataa itti murtii jajjabduu kennuu danda'an keessa hin jiranii hoogganoonni keenya iyyuu akka hidhamaatti ilaaluutti jirranitti murtii kennuu dhiisiiti ofii isaaniitu bilisummaa mataa isaanii hin qabanii haala akkanaa kana keessatti immoo waraanni guyyuu hojii hojjetu dalagaa gaggeeffamu irratti murtii dabarbaada. Yeroo isaan akkaataa kanaan murtii kennuu hin dandeenyetti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo hedduun irratti wareegamanii as ga'e kuni guhuu hamtuu isa fuuldura jiruu cehee darbuu hin dandeenyetti rakkatee hafuu ta'a. Isa kana itti yaadneetu isa kana kan baasne.
Mee yeroo ibsa kana baastanii gaggeessitoota dhaaba adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiran wajjin waliin mari'attanii jirtu?
Isaan waliin walmarii gochuu ni dandeenya yoo ta'e quunnamtii ni qabna yoo ta'e maa ibsa akkasiitu baasuun hin barbaachisu maaliif jennaan quunnamtiin nu gidduu jira yoo ta'e isaantu nu qajeelcha nu hoogganaa kanaaf ibsi kun hin barbaachisu jechuudha. Amma garuu haala isaaniiyyuu ofii isaaniituuf bilisummaa mataa isaanii dhabanii fi hojii dhaabaa kana taliiguu hin dandeenye keessatti isaaniin mari'achuun quunnamtiin addaan cite keessatti hin danda'amne kanaaf murtii kana kan fudhate qabsoo oolchuuf jecha waraana bilisummaa oromoo zooniilee hundarra jiruuti jechuudha.
Wanti kun seera adda bilisummaa oromoo keessatti waan darbu hin qabu labsiin akkanaa ba'uun.
Seera inni cabses yookaan seera inni darbus hin jiru. Wanti jal'ate tokko iyyuu hin jiru, wanti dabe tokkollee hin jiru, wanti darbames hin jiru. Qabsoo oolchuuf wanta ibsame waan bahe hayyuu dureessaa dabalatee hoogganoonni ol'aanoo damee hundaarra jiranii murtii kennuu danda'an akkasumas immoo dameeleenii murtii adda addaa fudhatan murtii xumuraa immoo hayyuu dureen fudhatu hojiitti hin jiru hojii dhaabee jira jenneetu amanna maal jennaan walquunnamaan jirru nu qajeelchaadhan jiran kan kanarraa hafe garuu seerri heerri sagantaan siyaasaa aasxaan mallattooleen alaabaan dhaabichaa. wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru qabsoo itti fufsiisna dalagaa qabsoo addaan citee jirudha walitti fufiinsaan akka hojjetu goonaa jedhamerraa ka hafe waan seera darbee fi waan gidduu keenyatti rakkoo uume tokko iyyuu hin qabu haala isaan hojii hojjechuu hin dandeenye kana keessatti qabsoon bilisummaa oromoo addaan citeetu hafamoo itti fufuu qabaa ka'e irratti akkuma duraan sii taase marii yeroo dheeraa yaada wal jijjiiruu yeroo dheeraa fudhanneetudha gidduu keenyatti murtiin kun akka darbu murteessinee jechuudha waan faallessu tokkollee hin qabu.
Labsa kana irratti guyyaa ibsi kun labsame kaasee gaggeessaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waltaliguun darbees immoo waltaligamuun hin jiru jedha. Maal jechuudha wanti kun?
Kana jechuun egaa hoogganoonni keenya amma biyya keessa jiranii naannoo jiran irratti murtii xumuraa kaqabsoo bilisummaa Oromoo saba Oromoof darbuu qabu dabarsuu fi gahumsa saatoo qabaatanii jiraatanii akkaataan itti dabarsan suni rakkoo seenanii jiru. Haala rakkoo akkasii kana keessatti immoo ofitti amanamummaanii murtii osoo hin sharafamiini qabsoo bilisummaa Oromoo fi darbuu malu hin dabarsanii. jenneetu amanna amanuu qofaa osoo hin taane immoo kanuma argaa jirra. Waan arginu kana osoo ilaallu immoo murtii achi itti darbu sanaa fudhachuun murtiin suni kanaan duras darbaa ture garuu miidhaa guddaa keessumaayyuu miidhaa tarsiimootu nutti fide waan ta'eef sanarraa qollifachuu feeneetu kana ibsinee jechuudha.
Amma gaa dhaaba irraa adda kan bahe waraana bilisummaa Oromootu uumame jechuudha moo akkami waan saamu?
Waraanatu dhaabarraa bahee yookaan dhaabatu waraanarraa bahee yookaan immoo gaa afaanuma kallattiin si ibsu yoon barbaade fottoqiinsatu uumamee jechuu miti. Hooggana keenyatu akka hidhamaa tokkotti jira qabsoo itti fufiinsaa gaggeessinee hooggansa mataa keenyaa kenninee bakka hir'ate qaawwa sana duuchinee isaaniin illee bilisa baasuu fi hojii hojjetamutu fuulduratti jiraachuuf taa'aa jechuu ibsisuun kanuma qofaa malee wanni walirraa adda baame hin jiru jechuu isaan ammoo haala itti dandahame akkaataa keessa jiran hundaanii qabsoo kara mataa isaanii karaa nagaa jedhanii galan sana gaggeessuu ni danda'u garuu wanni isaan gaggeessan suni unuu fi bakka bu'ummaa nuu ta'ee sabaafis bakka bu'ummaa ta'ee guutummaa guutuutti rakkoo uummata oromoo furuu hin danda'u ka jedhudha amannee fudhannerraa kaafee fottoqiinsa wayii yookaan adda bahiinsa wayii miti jechuu ka uumame.
Ajajaa Waaboo Zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa dhaabni Abaa'oo gama tokkoon qabsoo karaa nagaa gaggeessaa gama kaaniin ammoo qaama dhaabbatichaa akka taatan Waaboon qabsoo qawween gaggeeffamutti yoo hirmaattan kun waliin dha'uu darbees immoo hooggansa Abaa'oo Finfinnee jiru irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Egaa rakkoo isaan irratti fiduu danda'u qaba jedhee hin yaadu garuu immoo rakkoo yoo fida ta'es rakkoon sun immoo ammaa miti eegaleera. Miseensonni isaa hoogganoonni isaa akkasumas qondaalonni isaa olaaloonni mana hidhaa jiru. Waajiroonni isaa cufameera. Karaa nagaa wal jedhanii wal amananii inni galan suni gama mootummaatiin cabuun osoo gama kanattiyyuu hin ce'amiin dursee mul'atee ture jechuudha. Kun hundumtiyyuu immoo ta'ee ammas gara bal'inaan karaa nagaa itti fufnanu qabsoo keenyaa warri jedhe itti fufee jira waan ta'eef. nummoo dursineetu amantaa sana hin horanne maaliif jennaani jalqabumarraa yeroo araara jedhame gara asmaraa deddeemamaa ture wanti ifa hin taane hedduutu ture akka ifa nuu ta'us barbaanne deebbii ittiin arganne yeroo sanatti waan araara fakkaatu tokkoyyuu hin turre akkuma namoota dhuunfaa shaantaa ofii qabatee gama adda addaarraa biyyatti deebi'ee tokkotti akka biyyatti deebi'amu ka hoogganoonni keenyi gaafataman. Isaan ammoo kana gochuu hin danda'anillee ture yeroo dheeraa fudhatame irratti mari'atamuutu qaba ture. Maaliif jennaani shaanxaa miti kan isaan qabatanii jiranii lubbuu ilmaan Oromoo kumaatamaatu harka isaanii ture. Isa kana akkasittiin xumuruun isaan irraan turre ka'edhu yeroo sumarraayyuu kaasneetiniin itti watwaataa turre jechuudha. Kanaafi gama nagaatiin hojjenne jedhanii edda walii galanii waliin jiraatu ta'e rakkoon gama kanaan isaan irra ga'u jira jedhee yaadu. ammoo wal amantaan sun cabuun immoo ammayyuun eegallee namni akkuma si ibse mana hidhaati jira.
Labsii kanaan ajajaan waraanaa olaanaa waboo akka hundaa'e hima. Qaama kana eenyutu hooggana?
Qaamni kun hojii guyyuu kajaarmiyaa waliigalaa adda bilisummaa Oromoo itti turee sanaa ofitti fudhateetu gaggeessaa qabsoo itti fufsiisaa murtiilee jiran hundumaayyuu karaawwachuu danda'uu fi bakka bu'ummaa ka qabu qaama kana ta'aa jechuudha.
Dabalataan kan gaafataman waa'ee araaraati. Yeroo darbe araara irratti isin miseensonni waboo ajaja keessan jala jiran akka hin galle dhorkaa turtan odeeffannoon jedhu karaa ittaanaa keessan ibsameeti ture. Kun dhuguma gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan.
Namni araara jibbu araara dhugaa nama dhukkubsataa yookaan sammuu naqaa hin taane araara hin jibbine ani. adda bilisummaa Oromooti beekisi alama lola dhaabuu kalabse jalqabarraa araara araara jechuu oduun dhufe jennaan araarri kun haa milkaa'u jechuutiin osoo mootummaan lolan dhaabiin lola dhaabaa ka jedhamne murtiin nutti kenname lola dhaabne rakkoo tarsiimoo seenne nu waraana bilisummaa Oromooti. Araara hin jibbinu nuti. Jalqabumarraa dubbiin araara sanaa akkaataan itti deemamutu sirrii miti. Araarri akkanaatii addunyaarrayyuu hin jirtu. nama waggoota afurtamaa gashantamaa gidduu wal ajjeesaa turee fi gidduu ofiirraa wal amantaa hin qabnetu walitti dhufuuf jira sun immoo akkanumaan ujummoo qawwee ofii gadi garagalchee hin deemu. Gaafuma hoogganoonni keenya biyyatti deeman gaaffii nuti goone osoo biyyatti hin galamiin dura murtii waa'ee dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kennamu nu beeksisaa jechaa akka turre kanaaf beeki. Araara maaliif jibbina? umurii keenyatu bosona keessatti gubachuu jira beeki lafee cabuu jirra dhiiga dhangalaasuu jirra dafqatu nu keessaa xuruuruutti jira kanatti guduunfaa godhachuu ni barbaanna akkuma waa hundumaayyuu dandeenyee rakkoo dandamannee jiraannu beeki miira namaa gadduu danda'u miira maatii yaaduu danda'u jireenya qananii qabaachuu fedhuu inuma qabnaa beeki maaliif kana hundumaarra dabarreetiniin araarri kun akka gufatu taasisna. ammoo ololli yeroo dheeraa fi akka bulguutti waraana bilisummaa oromoo dhiyeessuu fi gaggeeffamaa ture akkaan ulfaataa ture keessuma dabarreen malee araaritti miilanaas kan inni raawwachuu dide jalqabumaayyuu dureen keenyi qaabsoo gara biyyaatti seensisne biyya keessatti garuu wal amantaa mootummaa waliin gaggeessuun ulfaatee waan jiruu fi uummata oromoo fi abbootii gadaatti dabarsinee kennineerraa jedhame kanaaf iyyuu qoree jedhamee waraana miseensa gabbu'anii nam tokko tokkoon ijaarrachuun gansiisuu irratti hundaa'uu caalaa hawaasa inni isaa ilaallatu qabsoon itti kenname sana waraanni kun maal siifaa ta'u jedhamee aangoo olaanaan uummataaf kenname waan ta'eef uummanni irratti murteeffatuutu irra ture sun hin taane hanga kun hin taanetti immoo namni yeroo hundumaa namatti duulu qawwee qabu qofaa miti warri kun duuladha nurratti baname duula sanayyuu ofirraa ittisuutu nurra ture nu garuu oromoo gidduutti ammallee hadhaan biraa hin jiraatiin jechuun hanga isaan diiganii xumuranii deebi'anillee teenyeetu malaalaa turree jechuudha.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa dhaaba Abaa'ooti. Labsii waraanni bilisummaa Oromoo labse dhaabni keessan quba qabaa jedhee gaaffeen ture.
Wantoota akkuma warra kaanii feesbuukii fi waan adda addaarraa argine malee waan akka biraatti waan argine hin qabnu waan isaanii haa ta'u kan biraas waan adda baafanne hin jiru. Wanti akkuma beekamu dhimmi waraana bilisummaa Oromoo ilaallatu karaa maanguddootaa fi abbootii gadaa akka dhumatuu fi gama sanatti dabarsuun keenya ni yaadatamaa isaan booda. hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu citee ture isaan waliin wal quunnamu turanii isaan immoo waan irra ga'anii ibsa wayyaa irraa eegaa jirra malee gama keenyaan akka mariin adeemsifame hin jiru.
Seerri adda bilisummaa Oromoo murtee waraanni bilisummaa Oromoo amma dabarse jedhame kana deeggaru ni jira dhaaba keessan keessa jechuun bulmaata keessan keessa jechuudha.
Waraana bilisummaa Oromoo akka heera dhaabaatti adda bilisummaa Oromoon ijaarame adda bilisummaa Oromoon hoogganama kan inni ijaaramuuf immoo galii siyaasaa dhaabaa bakkaan gahuudhaaf. Kanaafuu qaama dhaabaati. Qaamni dhaabaa tokko immoo achi bahee akka jaarmaa tokkotti bulabsuu fi mirga kan kennuuf hin jiru yookiin immoo mirga heeraan deeggaramaa miti jecha.
erga labsiin kun ba'ee waraana bilisummaa oromoo duukaa wanti sun dubbattan yookaan immoo wanti quunnamtiin godhame hin jira.
hin jiru hin jiru.
obbo Toleeraan dabalanii yaada gaggeessitoonni abaaboo finfinnee jiran murtee sirriitti dabarsaa hin jiran jedhuun labsiin kun labsamuu mormuun nuti hojii dhaaba kanaa hojjetaati jirra jechuun deebii kana ni jirani gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobii irraa.